mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika ivuga iri washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri uyu mwanya muri kumwe na fideli niyo ngabo ndabaramukije mwese twongeye kubaha ikaze kuri radiyo yanyu dutega amatwi ya resi bigira imana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi
maramutse fideli turayahera mu karere k'ibiyaga binini ishyirahamwe ry'ibihugu byo mu buseruko bwa afurika ease risaba repubulika ya demokarasi ya kongo kwisigura ku ngingo yayo yafashe yo kwirukana abasirikare b'u rwanda bari mu biro bari mu biro bikuru by'inteko za ease zifise icyicaro gikuru igoma ibi biri mu rwandiko umunyamabanga mukuru w'uwo muryango dr peter mutuku matuki yandikiye icegera c'umushikiranganji wa mbere akaba n'umushikiranganji w'imigenderanire wa congo christophe rutundura eas ivuga ko yamenye kandi iterwa amakenga n'amakuru ko ku itariki ya mirongo itatu z'ukwezi kwa mbere bibiri na mirongo ibiri na gatatu abaofisiye batatu b'u rwanda bari muri izo nteko z'akarere birukanywe n'ubutegetsi bwa congo eas yibukije ico gihugu ko irungikwa ry'abo basirikare ryumvikanywe ko n'abakuru b'ibihugu byo muri uyo muryango aho bari mu nama ya cope mirongo ibiri n'indwi yabereye i sharmelsheke muri misiri ku itariki y'indwi ukwezi kw'icumi na rimwe umwaka uheze yibukije kandi ko ku itariki y'umunani ukwezi kw'icenda bibiri na mirongo ibiri na kabiri repubulika ya demokarasi ya kongo yasinye amasezerano yo kohereza inteko z'akarere mu buseruko bw'igihugu ayo masezerano yemereye abari muri izo nteko kugira ubudahangarwa no koroherezwa mu kazi kabo ka gisirikare ku itariki ya mirongo itatu z'ukwezi kwa mbere guheze niho ibiro bikuru by'igisirikare ca frdc byasohora itangazo rivuga ko abasirikare b'abaofisiye b'u rwanda bo mu nteko za eac basabwe kuva ku butaka bwa congo iryo tangazo ryavuga ko ari ingingo ifashwe ku mvo z'umutekano muri afurika muri nigeria komisiyo y'igihugu yigenga ijejwe gutunganya amatora ivuga ko yagabwe ko iyi gitero ku munsi wa gatatu ku mabiro yayo muri leta ya anambra ni mu mpanuka bushyira ubuseruko bw'icyo gihugu iyo komisiyo ivuga ko udusanduku hafi amajana indwi tw'amatora twasambuwe ndetse n'ibindi bikoresho byo gutora abategetsi bavuga ko abantu bitwaje inkoho bateye kandi ikirindiro cy'igipolisi muri ako karere nyene bongera bica umwana w'umuyabaga w'imyaka cumi n'itandatu ibi bibaye mu gihe nigeria yiteguriye amatora ku itariki ya mirongo ibiri na gatanu ku kwezi kwa kabiri abategetsi bo gipolisi co muri iyo leta bavuga ko bariko barakurikirana ibyabaye kandi ko barungitse abapolisi muri ako karere
washington ijwi rya amerika
hano muri amerika leta z'ubumwe za amerika ejo kuwa kane yarasabye leta ya sudani gukoresha inzira zose zijanye n'amategeko ikisubirako ku ngingo yafashe mu ndwi iheze yo kubo yo kubohora umunyasudani umunyasudani yaciriwe ubwo gufa yagirizwa kwica umudiplomate w'umunyamerika mu bihumbi bibiri n'umunani abdelrauf abuzeyi yaragiriwe n'icaha cyo kwica hamwe n'abandi inyuma yo kwica umunyamerika yitwa john granville hamwe n'umunyesudani bakorana bose bakorera ikigo cya amerika kijejwe iterambere mpuzamakungu usaid bishwe barashwe n'uwo mugabo i khartoum ku mugwa mukuru wa sudani umuvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire hano muri amerika ned price yavuze ko basabye leta ya sudani kwisubirako kuri iyo ngingo no gusubira gufata abu zeide barekuye umuvukanyi wa abu zeide we avuga ko uwo bavukana yarekuwe na sentare nkuru y'igihugu hisunzwe ko leta yarishe amerika amamiliyoni y'amadolari y'indishi y'akababaro ku basize ubuzima mu bitero muri sudani akavuga ko muri abo barimwo n'uwo bavukana ari we yishe grenville
washington ijwi rya amerika muri amerika kandi umushikiranganji wa amerika w'imigenderanire n'ayandi makungu anthony blinken yarafashe urugendo yerekeza mu bushinwa agiye kuganira n'abategetsi b'ico gihugu ku bibazo birimwo iby'intambara y'uburusiya muri ukraine uguhanahana ibidandazwa no gukorera hamwe mu kurwanya ibiyayuramutwe ariko abashinga amateka ba amerika baranegura leta ya perezida joe biden ko atakinini ibi biganiro bigiye kuvamo blinken azoba abaye umushikiranganji wa mbere w'imigenderanire wa amerika agendeye ubushinwa kuva mu bihumbi bibiri na cumi na kane uru rugendo rwihuta akoze mu bushinwa rusa n'urutagiye gutorera inyishu kutumvikana kuri hagati y'ivyo bihugu bibiri abategetsi ba amerika bavuga ko iyi ngendo y'ubushinwa mu guhanahana ibidandaza ari iyo kwikwegerako ubushinwa bwagiriza kandi bwagirizwa kandi kwiba amabanga mu by'amahinguriro no kugira iterabwoba ku gihugu ca Taiwan ku izinga rya Taiwan abanegura leta ya Biden bavuga ko bisa nuko ubushinwa ataco buriko burahindura ku mfashanyo buriko burafasha uburusiya mu gihe uburusiya bukibandanya intambara muri Ukraine Amerika ntiyiteze kandi guhabwa abanyamerika ivuga ko bafashwe bafashwe babeshewe n'abategetsi b'ubushinwa muri sena ya amerika nayo abasenateri cumi na bane barasohoye urwandiko ejo ku wa gatatu bashikiriza amakenga ku mubonano wa blinken n'abategetsi b'ubushinwa bakavuga yuko ataco amerika igiye kunguka muri uwo mubonano
dutega amatwi aloyesi bigirimana dushikiriza amakuru avuga hirya no hino ku isi urakoze aloyesi bigirimana ku makuru yo hirya no hino ku isi uhejeje kudushikiriza amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu burundi abagikoresha amacupa ya plasitike yakoreshejwe mu kuyatekeramo ibidandazwa byo kurya no kunywa mu mabutike no mu masoko basabwa kuba babihagaritse bitarenze ku igenekerezo rya mirongo ibiri na gatandatu ruhuhuma mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu kuva itariki mirongo ibiri na zitandatu mu masoko yose mu mabutiki ikintu kizoba kiri muri mu icupa rikoreshejwe kabiri ni ukumuha ibihano birategekanije ivyo umuntu ntiyobirandirako uyo ni senateur severin sindayikengera umuyobozi mukuru w'ikigo bbn umwungere wa ekereziya katolika papa francisco arabandanya urugendo rwiwe muri afurika kuri uno wa gatanu aza kwerekeza muri sudani y'epfo abakiri bato bakorera ibikorwa by'indaya mu duce dutandukanye tw'akarere ka rubavu mu buseruko bw'u rwanda bavuga ko batishimiye ubuzima babayemwo ayo makuru yose hamwe n'ayandi twabateguriye ntihagire aho muja ni mu kanya radiyo ijwi rya amerika tubandaniza ibiganiro vyacu mu karere k'ibiyaga binini vya afurika mu burundi nta shirahamwe na rimwe ry'abanyagihugu ritanga ingurane ryemerewe gusubira kugurura ingingo yafashwe ni banki nkuru y'igihugu bene ayo mashirahamwe yari asigaye agwiriye rwose mu burundi abanywanyi bakavuga ko abagirira akamaro kanini basaba brb gusubira ku ngingo yafashe ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika eroje wirikaneza prosper ngendanganya muyobozi ajejwe gucungera agaciro k'ifaranga ry'uburundi muri banki nkuru ya repubulika brb niwe yasohoye itangazo rishiraho iyo ngingo igihe yariko arisomera abamenyeshamakuru ku murwa mukuru w'ubutunzi bujumbura kuri uyu wa kane yavuze ko ingingo yafashwe yisunga ibijanye no gutunganya neza ivyerekeye ibikorwa vy'amashirahamwe mato mato yo kwiziganiriza y'abanyagihugu yavuze ko ayo mashirahamwe mu burundi atubariza amategeko ayagenga yaciye atangaza amategeko mashasha yandikwa mu ibanki nkuru y'igihugu ry'udushirahamwe tw'abanyagihugu two kwiziganiriza no kuguranana two mu mugwi wa kane rirahagaritswe amadosiye yamaze gushika mu ibanki nkuru y'igihugu imbere y'uko iri tangazo risohoka azoherahezwa ku misozi yose igize uburundi yuko ari ibihumbi bibiri n'amajana icenda na cumi muri iki gihe ayo mashirahamwe yo kuguranana hagati y'abanyagihugu yarijukiwe rwose abaganiriye n'ijwi rya amerika mu ntara za rumonge na cibitoke mu mpanuko bushiye uburengero bavuga ko ryabaguye nabi cane cane ko ayo mashirahamwe ari bwo buryo bwonyene bafise bwo kuronka ingurane nto zibafasha kwiteza imbere mu migambi yabo turababaye cane kurya amafaranga yadufasha cane abantu twari dufise agataye gatoya nk'abanyagihugu bato bato ntitwazakiriye neza byahora bitworohera kwi- gutora utugurane duto duto kugira ngo tuze gukora imigambi yacu mito mito nta mamikorofinanse twaronka tujamwo gusaba ingurane kuko ntabyo tuba dufise tugwatirizayo nk'akarorero nk'ishyirahamwe jewe ndimwe inkotiza ibihumbi bitanu ku kundwi kundwi ugasaba ingurane icya kabiri cyayo ufiseyo niyo wemerewe kuronka none ubu ubu bigiye kuduhanga ivyo bintu ntibizokoroha mu gihe twase udufaranga wagenda ukagora agatari k'iwawe ukaja mu kurima kumva z'uko ngaha mu rugombo tubeshejweho n'uburimyi byadufasha cyane wase utwo dufaranga waba urose agatahe mu nyungu k'iwawe hama ugasubizayo amafaranga ukaronka kandi gatahe k'iwawe usigara urikoreshereza ubu ubu tugiye kubaho nabi kumva z'uko ayo mafaranga yahora adufasha bigiye ni guhagarara ntibyoroshe cyane majya mu makisi nabyakiriye neza kuko nka jewe ndi umuntu muto wese ushobora ku- kuba mfise nta konte nta konte mba mfise ajya muri banki canja mu mutwo dushira hamwe ca- two kuziganya no kuranana nitwo dushobora kumfasha ko nashobora kuba ngwajije nkatwitura tukama ayo mahera nkavuza uwanje agakira ubwo bushyirahamwe burafasha kuko umwanya ushakiye amafaranga uyaronka n'ingugu nta bintu byo kuvuga ngo urinde ku- gutanga i- ingwate zirezire Uf- usanzwe wari uziganya muri iryo shyirahamwe baguhereza amafaranga n'ingogasero n'imitaha usanzwe ufiseyo abanyagihugu baganiriye n'ijwi rya amerika baba bacuruza abirimizi n'abakozi ba leta hamwe n'abakorera bigenga basaba ko iyo ngingo yohagarara bemeza ko izogira ingaruka mbi nyinshi ku buzima bwabo n'ubw'abarundi muri rusangi basa nk'uko ba- batunigiye mu izosi vrema bo bireka ibyo bikaba- bikabandanya nk'uko bya- byahora kuko nta ngorane byari biteje twaguranana mu mu kwizigiranira tukishyurana neza ata- ata- ata ngorane biteye iyo reka ayo mantuze ayo mashyirahamwe akabanda nk'abadafise amafaranga menshi baza barajana hariya mu mu mabanki byuzobafasha cyane kugira ngo baze bariteza imbere ubwabo nyakubahwa yorabica bivuze ko akadusubizamwo iki gihugu cacu cari co kwiteza imbere mu dushirahamwe byadufasha cane ariko ngendanganya twara ubuyobozi bujejwe gucungera agaciro k'ifaranga ry'uburundi amenyesha ko ingingo ari ntasubirwamwo mbere abazoyirenga ko bazohanwa nta gashirahamwe na kamwe ishirahamwe na rimwe canke umuntu n'umwe arekuriwe gukora mu buryo ubwo ari bwo bwose ibikorwa vy'amabanki canke ivy'amashirahamwe yo kuziganya no gutanga ingurane ntonto uwuzofatwa yabirenzeko azohanwa hisunzwe amategeko y'uburundi agenga ico gisata Gerard Hakizimana mukuru w'ishyirahamwe Forcon F rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama hamagarira leta gushyiraho izindi ngingo mperekeza kubwo iwarabiye ku mikoro y'imiryango myinshi y'abarundi iyi ngingo izotuma n'ibyahuha bihuhuka bijya bintu byafasha abenegihugu guhanahana amahera make make kubaho no guheza ukwezi agashahara si kanini cyane berbe bo kwiga ingene nyabona havuma habaho iyindi ngingo mperekeza ituma abo bantu nabo bashobora guhanahana amahera kuko murazi ko mu burundi hari nabo usanga bidakunda ko bagira izo bagira amakonte aho usanga umuntu abaho ku munsi ku munsi mugasanga arose icyo gihumbi aragiye mu ishirahamwe kanaka riguranana umazeho nk'indwi bakaguha amahera ushobora kwi- kwifashisha cyangwa acuruza amavoka n'ibindi naza ko rero bokwiga bakaraba nyene hoja hindi ngingo mperekeza ingingo yotuma uh, umwenegihugu boroherwa gusumba kandi bakumva ko leta ihari kugira ibafashe nabo kubaho nta mafaranga akoreshwa canke aca mu minwe y'ayo mashyirahamwe yo kuguranana y'abanyagihugu azwi igitigiri ku mwaka ku mwaka ariko haba mu bisagara no ku mitumba abavuganye n'ijwi rya amerika basigura ko aribwo buryo abantu nka bose basigaye bakoresha kugira bifashe vyoroshe muri ico gihugu ca mbere gikenye kurusha ibindi ku isi nk'uko amatohoza y'ikigaga c'isi aheruka kuvyerekana abatari bake basaba umukuru w'igihugu bwiwe Evariste Ndayishimiye gusubiza inyuma iyo ngingo y'ibanki ya Republika bavuga ko iteye kubiri na politike yashize imbere ko umunwa wose ubwirizwa kuronka izo kurya umufuko wose ukaronka amafaranga Eroge Burikaneza ijwi rya Amerika tukivuga ku burundi kandi abagikoresha amacupa ya plasitike yakoreshejwe mu kuyatekeramwo ibidandazwa vyo kurya no kunywa mu mabutike no mu masoko basabwa ko ba- bahagaritse bitarenze ku igenekerezo rya mirongo ibiri na gatandatu ruhuhuma umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu n'inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika tiyerive ndayishimiye Vyatangajwe kuri uyu wa kane mu itangazo ryashikirijwe abamenyeshamakuru n'ikigo kijejwe gusuzuma ubuziranenge bw'ibidandazwa BBN ku cicaro cayo kiri mu gisagara ca Bujumbura. Umuyobozi mukuru w'ikigo BBN Severus Ndayikengera yamenyesheje ko guhera ku igenekerezo rya mirongo ibiri na gatandatu uku kwezi kwa kabiri abatekera amavuta yo kurya n'ibindi mu macupa asanzwe yarakoreshejwe haba mu mabotike no mu masoko ko bazotangura guhanwa n'amategeko yashizweho na leta y'u Burundi.
kuva itariki mirongo ibiri na zitandatu mu masoko yose mu mabutiki ikintu kizoba kiri muri mu icupa rikoreshejwe kabiri ni ukumuha ibihano birategekanijwe ibyo umuntu ndiyo birandirako ariko ubu turi ko turabona yuko abo bantu ka gatima ko gukunda amafaranga gusumbya amagara y'abantu karacyari muri bo ikigo BBN kimenyesha kandi ko amezi atandatu bari barahawe yo kurondera ibikoresho byo gutekeramwo azoba aheze Severus Ndayikengera asigura ko mu magenzura agenda kogwa basanga hakirimwe intege nke mu gusubiriza ibyo bikoresho ndetse n'iby'amahinguriro akora bitujuje ibisabwa uku niko abisigura uru rusansuma tumazemo iminsi rw'abantu bahinguwe cyane cyane imitobe y'ibitoke n'inzoga canke imitobe ikozwe harimo tangawizi twaciye tugira rusansuma kuri kuri byose benshi ubu barasubiyemo amazu arasanga ni inyuma oya si ibyo dushaka dushaka porosede tekinolojike iri aporopriye kugira ngo ibintu umuntu akoze bibe ari byiza aha turahafitiye ikibazo mu gihe leta y'u Burundi ishishikariza abanyagihugu gukoresha ibikoresho bitica amagara y'abantu mu kubika no kugura ayo mavuta yo kurya n'ibindi abasanzwe bifashisha ayo macupa yakoreshejwe bavuga ko badafise ubushobozi bwo kwironderera ibisubirira ayo macupa abanyagihugu barimo abadandaza bavuganye n'ijwi rya Amerika bari mu basabwa gusubiriza ibyo basanzwe batekereramwo abakiriya babo uku niko babisigura rero twasaba leta yuko yoturonsa nk'ibikoresho bimeze neza atangese bishobora kugira ante gutera bisaba ko dukurirwa gufasha umugabo yari uteguye utundi tuntu ko twosumiramo gukuramo produkaci turadufasha nko kuguramo utuvuta wocadufasha nka twebwe abanyagihugu cyane cyane bato bato nibo bama baca bagira ingorane ntawo kwa umugambi wa leta ariko twosaba ko yoca ishyiraho ibindi byoza bisubirira bya bindi bashimye ko bivaho bati kandi umunyagihugu muto muto aba afise ubushobozi bwo kugura utumesa aja kujya muri ako gakinju gusa kuko se abaza bose bashobora guterura ibido rero wa muntu nawe yari akeneye kugura amamesa makeya nimba ari kajya gacupa gatoya gakinju gatoya cyangwa igihe rukinju runiniya aroroherwa ingana ashobora kuyasumiramwo rero leta yoca idufasha igaca izana ibindi byoza bisubirira ivyo kugira na wa munyagihugu muto muto yahora bikenera kubikoreramwo nimba ari ukudandarizamwo udukoto canke amamesa kugira na adosharo nk'ikintu giciriritse kija mu kibanza c'ivyo bazoba bakuyeho ni ukuri yo bikoze mu bindi byashikirijwe muri ico kiganiro abamenyeshamakuru nikijanye n'amahinguriro akora ibidandazwa bidakwije ubuziranenge ko agiye gufatirwa ingingo zihambaye ikigo BBN casubiriye kumenyesha leta y'u Burundi ko gifise abakozi bake batarenga batanu bafise ubushobozi bwo kugenzura ubuziranenge no gutanga impapuro z'ubuziranenge mu gihugu hose ni mu gihe ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo ubudandaji n'amahinguriro bwari bwamenyesheje ko bugiye gushira inguvu mu gisata c'ikigo c'igihugu igihugu kijejwe guhingura no gushingura ibifungurwa sentea na BBN ikigo c'igihugu kijejwe kugenzura ubuziranenge bw'ibyahinguwe mu kubaronsa ibikoresho n'abakozi bakwiye bwabitangaje mu kwezi kw'icumi k'umwaka uheze ubwo hatanguzwe isekeza mu gihugu hose ryo gusuzuma amahinguriro akora ibiva mu mwimbu nk'imitobe inzoga ubuyi n'ibindi kugira ngo amahinguriro akora ibidakwije ubuziranenge n'ayakora atabifitiye uruhusha ahagarikwe ndetse n'ababikora babihanigwe mu ntumbero yo kugarukira amagara y'abantu mu Burundi Thierry ndayishimiye ijwi ry'Amerika Kigali Urakoze Thierry Umwungere wa Ecclesia Katolika Papa Francisco arabandanya urugendo rwiwe muri Afrika kuri uno wa gatanu aza kwerekeza muri Sudani y'Epfo ni nyuma y'iminsi itatu yari amaze agendera Kongo ibyaranze urugendo rwiwe muri Kongo tubibaze mugenzi wacu Diane Nini nahazwe umunsi wa gatatu urugendo rwe muri repubulika ya demokarasi ya kongo waranzwe n'imibonano yagiranye n'abihebeye imana hamwe n'abakiri bato muri sitade nini yitiriwe abamaratiri iri kinshasa papa francisco yakiranywe ingoma indirimbo ndangakaranga za kongo n'amashami menshi yinjiye ari mu kaduga kiwe ngendanwa agenda arahezagira abakiri bato bari basidukanye n'iyo nka baza kumusanganira benshi mu baje kumwakira bari bambaye imipira n'ingofero ziriko ifoto y'uwo mupapa wa mbere agendeye repubulika ya demokarasi ya kongo nyuma ya papa yohani pawulo wa kabiri yayigendeye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani na gatanu mu ijambo yavugiye muri iyo stade nini ejo kwa kane yahamagariye abakiri bato gufata iya mbere muri kazoza ka kongo biciye mu kurwanya ubushomeri n'imvururu yahanuye kandi abakiri bato barenga ibihumbi mirongo itandatu na bitanu bamwitabiriye kurwanya ukwikunda baharanira ugufatana mu nda hama aza kubasaba gufatana amaboko bagacereza mu kiringo c'umunota umwe bazirikana abo baba barabagiriye nabi mu buzima bwabo umwungeri wa ekereziya katolika papa francisco yateye ivyatsi biturire yumvikanisha ko bizingamitse kongo aca asaba abari muri iyo stade kuvugira hejuru bati turwanye ibiturire ijambo ryiwe papa francisco yaribandanije abwira abakiri bato ko ari ab'agaciro mu maso ya ekereziya n'igihugu cabo kandi ko bategerezwa kwitaho igihugu cabibarutse na ekereziya babarizwamo muri uwo mubonano yagiranye n'abakiri bato ejo kuwa kane papa francisco yumvirije intahe z'abahuye n'amakuba y'intambara ibangamiye ubuseruko bwa kongo agira ko yiyamiriza intambara n'amabi atandukanye amaze igihe muri ico gihugu ahoza n'abayo mabi yakoze ko agira ati amarira yanyu niyo rwanje umubabaro wanyu niwo mubabaro wanje ku yindi nshuro nk'uko yabikoze mu yindi minsi yari amaze muri repubulika ya demokarasi ya kongo papa francisco yateye kandi ivyatsi aba yavuze ko basahura ubutunzi bwa kongo biciye mu gusesa amaraso y'inzirakarengane urugendo papa francisco w'imyaka mirongo umunani n'itandatu akoreye muri repubulika ya demokarasi ya kongo rugize urwa mirongo ine akoreye mu makungu kuva yimikwa nka papa mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu rukaba urwa gatanu akoreye ku mugabane wa afurika umurwa mukuru wa sudani juba aza gutangura kugendera uno munsi kwa gatanu azovamo kwa mungu wino ndwi aho azoca atahuka iwe i vatikano urakoze diane kuri iyo nkuru abakiri bato bakorera ibikorwa vy'indaya mu duce dutandukanye tw'akarere ka rubavu mu burengero bw'u rwanda bavuga ko batishimiye ubuzima babayemwo ko babikora kugira ngo babone amaramuko bavuga ko ubuyobozi bubizeza ubufasha amaso agahera mu kirere bagahitamwo kuguma muri ubwo buzima mugenzi wacu gloria tuyishime yagendeye abo bigeme adutegurira inkuru y'idonido turi hafi y'umupaka wa la corniche cyangwa se grand bariyeri ku nkengero z'ikiyaga cya kivu mu karere ka rubavu tuhasanze abana b'abangavu bari mu kigero cy'imyaka cumi n'itanu bakorera uburaya kenshi abo bangavu ubasanga mu gashyamba kari hafi aho ahakunze guparika abashoferi batwara za rukururana zambukiranya imipaka witegereje neza nanone urahabona imyenda imanitse yaba iyabo n'iy'impinja zifitwe na bamwe muri bo bigaragara ko aha ariho baba uyu tumuhimbye tumukunde kubw'umutekano we tumusanze aho ari kogera ku nkengero z'ikiyaga cya kivu ntibatinya urujya n'uruza rw'abagenzi kuko twasanze benshi biyambara ubusa buri buri bari kwiyuhagira icyakora bakavuga ko batishimiye ubuzima babayemo ko kubukora ari ukugira ngo babone amaramuko bakavuga ko kubugumamo ari amabura kindi kandi ko ubuyobozi bw'akarere ka rubavu kenshi bubizeza gufashwa ntibubikore niko kugaruka mu buraya gusa bavuga ko bafashijwe ubwo buzima batazabusubiramo keretse wambaye igihumbi ijana ngareba nk'ikintu njururizaga hamwe n'abandi ibyo ndimo nanjye nkagira ute nkabivamo nkabireka rwose muyobozi njye bayambaye ntabwo ntagaruka nanjye kuko ndi kureba ibiri kumbaho bayambaye pe ni izina ry'imana uwakongera kumbona mu muhanda yangorera ibyo ashaka ibi byateye umunyamakuru w'ijwi ry'amerika gusura utundi duce ngo turebe niba iki kibazo ari rusange mu masaha ya nimugoroba mu gace kazwi nko mu byayi ni agasantere k'ibikorwa by'ubucuruzi cyane bigaragara nimugoroba ariko kandi uhageze ntubura no kubona abicuruza bacicikanira muri aka gace bashaka abakiriya tuhasanze umwana w'umukobwa utazi imyaka afite neza kuko ubuzima bushaririye yanyuzemo bwo kubura ababyeyi akiri muto gusa twamumarira mu kigero cy'imyaka cumi n'itandatu na cumi n'irindwi tumuhimbye uwera aho tumusanze mu kabare niho kenshi na kenshi aza gushakira indonke nawe binyuze mu gukora uburaya n'abagabo abonye bose asobanura ko ubuzima bubi yabayemo aribwo butumye kugeza ubu yitwa indaya nawe akavuga ko ubuyobozi bumufashije ubuzima bwahinduka mba nshaka amafaranga yo kurya ku manywa kubera ntaho mfite ho kuba ntaho hari igihe mburara hari igihe njya aba nyine bangire neza barangaburije nta mubyeyi n'umwe mfite bose barapfuye nyine mama bamurasara kuri rabamu kuri karibano bose ntabwo mbazi narabibabwiye abantu bose abayobozi b'ahantu bose ntabwo bumva ikibazo cyawe bahita bakwirukaho anyishyura n'ibihumbi bibiri cya kamereza igihumbi tubayeho nabi cyane ngewe ikintu bamfasha banshakira nyine akazi ko gucuruza gucuruza gusa ntabwo nigeze niga na gato ku rundi ruhande rw'ubuyobozi bw'akarere umuyobozi wungirije ushinzwe ubukungu mu karere ka rubavu nzabonimpa deokaratiyasi ava aho bazagerageza kubashakira imishinga ibafasha no gusubizwa mu mashuri Eh, hari ibiganiro bik- bikorwa mu miryango itandukanye n'abafatanyabikorwa batandukanye hari uku- gushaka abo bana tukabegera tukamenya ikibitera ikiri inyuma eh, ndetse no kubasubiza ku ishuri Eh, gusa ku rundi ruhande umuyobozi ava aho uburere buboneye buturuka mu muryango bityo asaba imiryango gufata iya mbere mu kwimakaza uburere buboneye ariko mu buryo burambye eh, ni uko umuryango nyarwanda ukwiriye gufata inshingano no kugaruka ku nshingano yo kubaka eh, uburere buboneye eh, no kubaka umuryango utekanye kandi u- ufite ubushobozi eh, bwo kwita ku bana eh, kuko nibo rwanda rw'ejo uwimana shakire ni umugore w'imyaka mirongo ine n'itanu umaze imyaka umunani akora uburaya ndetse rimwe na rimwe akabukorera mu gihugu cya repubulika ya demokarasi ya kongo abarizwa muri koperative biyemeje guhinduka ya gisenyi iyi koperative yiganjemo abakoraga uburaya babuvamo ubu biteza imbere binyuze mu mwuga w'ubudozi no kugurizanya twaraga twasinze ntiwibuke kujya gutekera umwana ngo arye umwana wa- abana bacu babaho mu buzima bubi mu buryo buhagije ubwo ngubwo ni ukuvuga ngo ngo icyabinkuyemo na- navuga ko nahuye na bagenzi ba- banjye twibumbira hamwe turavuga tuti ibi bintu birarambiranye tumaze kugira abana ntaho tuzajya dukora uburaya n'abana bacu bazajya bakora uburaya umugabo waje kudusambanya asambanye na ba bana bacu aho icyo na- nashishikariza bagenzi banjye bakibukora nuko babuvamo twagerageje gushaka umubare w'abakora uburaya muri aka karere ka rubavu ntibyadukundira gusa raporo y'umuryango mpuzamahanga ushinzwe kurwanya agakoko gatera sida ugaragaza ko mu rwanda habarirwa abakora uburaya basaga ibihumbi makumyabiri na bitanu inshuro nyinshi akarere ka rubavu kagiye kavugwa cyane mu turere tugaragaramo uburaya bukorwa n'abakobwa ndetse n'abahungu bakiri bato ubukene buza muri zimwe mu mpamvu zituma abana b'abangavu bishora mu ngeso z'ubusambanyi ni mu gihe kandi aka karere ka rubavu gakungahaye ku bukerarugendo bukorwa n'abantu baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu ndetse no hanze yabyo tuyishime gloria ijwi ry'amerika mu karere ka rubavu tugushimire gloria nshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro twabateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha turashimiye bagenzi bacu bose bagize uruhara mu itegurwa ry'aya makuru mugire ibihe byiza mubandanya kumviriza radiyo yanyu ijwi rya amerika
It's a MP record. Dr. Mash Production. Holy Seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Ielewe, ielewe nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Taarifa ya habari ya ukweli. Ielewe, ielewe. Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo. Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo.
dusangire ijambo yahuje benshi muri sanga yakonse byinshi agasaro kaburaga kabonekeye benshi aha kabonekeye benshi ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi amerikana iwanyu mu ntara ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi amerikana iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ya Sauti ya Amerika.
Taarifa ya habari ya ukweli, Tusikilize Sauti ya Amerika. Yeah.